iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwirwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema tubibutse ko radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri iyi tariki ya makumyabiri n'umunani imyaka cumi n'itandatu irashize abarundi bashyize umukono ku masezerano y'amahoro ya Arusha ayo masezerano yagezweho nyuma y'ibibazo by'intambara n'ubushyamirane byahitanye abantu batagira ingano abandi bagahunga igihugu uyu munsi wa none ugeze mu burundi havugwa ibyavugiwe mu biganiro byahamagajwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe gutegura ibiganiro bihuza abarundi birimo ko abaturage bayisabye ko amasezerano yarusha yasubirwamo hanyuma ibwiriza shingiro cyangwa se eh, rikajya hejuru y'ayo masezerano icyakora bamwe mu banyapolitike bari mu biganiro bya Aru- bari mu biganiro bya Arusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri ubwo amasezerano yasinywaga barimo Laonce Ngendakumana wungirije umuyobozi w'ishyaka sawanya forodebu bavuga ko iyo komisiyo yihaye gukora akazi batemerewe n'amategeko uyu munsi umutumirwa wacu ni bwana ngendakumana wari mu biganiro bya rusha ubwo byashyirwagaho ayo masezerano yashyirwagaho umukono ikaze mu kiganiro muri isanga bwana ngendakumana
murakoze cyane kuntumira
President Buyoyo, Vice President Domitian Daizayo. Now it is up to the leadership and the people of Burundi to build a future of peace and security for themselves and future generations.
uwo ni nyakwigendera nelson mandela wigeze kuyobora afurika y'epfo asaba abayobozi n'abarundi muri rusange kugira uruhare mu kubaka ejo hazaza heza h'igihugu igihugu kirangwa n'amahoro n'umutekano kuri bose ubwo amasezerano yarusha yari amaze gushyirwaho umukono bwana ngendakumana ibyo mandela yabasabye icyo gihe ubu ngubu mwavuga ko mwabigezeho
ni nagomba mvuge gusa ko nagomba manze menyeshe ko ntagiye gu- gutera gusa ko ayo masezerano yarusha ndimo yatanguje turi kumwe eh, na petero buyoya yahoze arongoye icyo gihugu hama nagiye mu biganiro byayo narayateka igikumu ni na je nayemeje mu nama nshingamateka eh, nk'itegeko rikuru ry'igihugu ku yandi mategeko yose Eh, ngira ngo ndaza kuronka akanya nsigura igituma twayemeza uko hama nongera nca ndaja mu mugwi wa- wa- wategerezwa gukurikirana igena ariko arashyirwa mu ngiro bayita sesa wari urongowe n'ishyamba mpuzamakunguni imyaka itanu yose ni ukuvuga no kubijyanye n'ayo masezerano y'iyarusha ndabizi neza ibyo mandela yadusabye turiko turabandanya eh, tuyashyira mu ngiro icyo nagomba amenyeshe abarundi eka nabo bariko baratwumviriza amasezerano y'iyarusha si amasezerano y'amahoro mu gifaransa twavuga tuti sonepa anakorudope ni amasezerano yo kurondera amahoro ni ukuvuga ko ibyo twanditsemo ibyo twasezeranye ni ukubandanya tubishyira mu ngiro gushika habonetse amahoro n'umutekano kuri bose mu burundi gushika abarodi bose basubiye ku bana turi kutubandanya rero tugerageza kugira ngo turabe yuko ibyo twasezeranye biri bituzanira amahoro ariko icyo nuvuga mu majyamba abiri ni uko ku- aho twa- kuva duteye ko amasezerano igikumukuru y'amasezerano abarundi bariruhukije kuko bari mu njyane z'amoko zamaze imyaka n'imyaka bariruhukije ko habonetse amasezerano aho abahutu abatutsi abatwa abaganwa bicarana bagasabikanya ubutegetsi aho abanyapolitike bicarana bagasabikanya ubutegetsi aho abakenyezi n'ugwaruka bicara bagasabikanya ubutegetsi n'abandi hama rero amakungu aratwemera gushika mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu bavuze bati turabakuriye ingofero kuko iki kiri mu bihugu vya mbere tubonye ko byumva demokarasi muri ako karere k'ibiyaga binini kiri mu bihugu vya mbere tubonye ko bishoboye gutorera umuti amatati ibibazo bifise baca mbere banavuga bati n'amafaranga yose mwari mweranye amakungu tura turayabahebeye kugira ngo mushobore kuyakoresha mu kwiteza imbere mu by'imibano mu by'ubutunzi mu by'akazi mu by'amashure mu by'amagara y'abantu murumva rero ko ayo masezerano ari amasezerano afise akamaro naho ubu u biboneka ko afise ingorane ikibazo kiri hehe noneho ubu ngubu
ikibazo kiri kuko eh, kuva umugambwe sndd fdd ushaka ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ntiwigeze wemera amasezerano y'iyarusha wavuga uti ayo masezerano y'iyarusha twebwe ntaturaba kuko ni amasezerano ashyira imbere iby'amoko ni amasezerano yazanywe n'amakungu si amasezerano y'abarundi ntitwaya- ntitwayaganiriye ko rero ntitwateye ko igikumu ndaturaba nacyo gituma bace bagomba kuguma bakoresha mu gutwara igihugu ingendo bahora bakoresha bakiri kugwana mu ishyamba gukoresha inguvu kuvuga ati icyo tuvuze n'icyo nta gihinduka kunyegeza imigambi imwe imwe ntiboneke ukumva nk'umukuru w'igihugu avuze- agiye ahantu agaca avuga ati uwo mugambi tuzowurangura twawusezeranye n'abanyagihugu kandi utazi ibyo rero nibyo byaciye bituma haba ingorane zikomeye kuko ayo masezerano terakurikije duca dusubira muri bya bindi twarimo kuva mu ntwaro za kera z'umugambi umwe intwaro z'igikenye intwaro z'agahotoro z'akagaya agasuzuguro ukubona abantu basuzugurana ubu muri iki gihugu ata muntu n'umwe yemera uwundi usanga uri ku butegetsi ntibamwemera uwo utari ku butegetsi ntibamwemera umunyagihugu ntibamwemera ni akajagari gusa ese bwanange- rero bwana- turagaruka.
bwanangenda kumana ubwo ayo masezerano yashyirwagaho umukono hari igihe mwigeze mwiha ah, muvuge ngo wenda igihe runaka nikigera tuzarekera aho gukurikiza aya masezerano kuko wenda igihugu kizaba cyageze ah, ku mugambi cyifuzaga hanyuma noneho ya masezerano y'igihugu akaba ariyo aza hejuru y'amasezerano yarusha
Eh, ntitwigeze ibyo tubivuga kanatsinda nta n'icyo byaba bimaze kuko ayo masezerano ni amasezerano yarimwo ibice bitari bike mu buzima bw'igihugu hari ibice bijyanye eh, n'ibyakahise ingene twabayeho ingene twabanye ingene twicanye ingene twakumiranye ingene twatumye bamwe bangara ingene twabaye mu by'aho n'abatutsi agaca haba n'ingingo zizotuma ibyo bintu biguma bigenda mu mu ngiro ibyo wobikuriraho iki ko abo bantu bategerezwa kuguma babana mbere tukaba twaranavuganye ko tuzoshiraho n'umugwi ujejwe kuzotohoza neza ukuri kuri kahise kakandikwa neza bwa kabiri twavuga yuko leta yose izoza itegerezwa kwisunga intwaro ya demokarasi intwaro ibereye intwaro iha umunyagihugu ijambo uko abayeho kose uko ameze kose kuva ku muboyi kuva ku mwaya gushika ku mukuru w'igihugu umuntu wese akumva ko yubahirijwe umurimyi umwarimu eka umuntu wese uko ameze akumva ko yubahirijwe tuti sirikare n'igitunzi ntibizosubira kwitirirwa umugambwe ntibizosubira kwitirirwa intara ntibizosubira kwitirirwa ubwoko bikizoba igipolisi n'igisirikare by'igihugu tuti rero igihugu rero kizosanurwa hisunzwe yuko eh, abanyagihugu bategerezwa kwikena bakava mu bukene bakumva ko banezerewe abayongo mu bindi bihugu none ibyo wumva twari kumvikana ngo bizobeho bimara iki icyo twumvikanye twumvise ko nk'ibi byo gusabikanya ibice mirongo ine ku ijana na mirongo itandatu ibice mirongo itanu eh, Kuri ku mirongo itanu ijana mu gisirikare.
nzego zimwe zimwe ku bahutu no ku batutsi yuko hazogera igihe ibyo bibazo by'abatutsi by'abahutu n'abatutsi bizohera bidazosubira kuvugwa bikikuraho byo nyene muri icyo gihe ibyo bice ntibizoba bigikenewe hazoba hakenewe umurundi gusa Mm.
ari nacyo gituma ubona abariko baragomba kubikuraho ku nguvu biriko bigarukana za nduru nyene twari twanse ko zibandanye Eh, rero bwa- icyo kiringo munyuze mu ncamake ntitwiye tuvuga ngo ikiringo iki n'iki twavuze tuti n'ibyo bice mirongo itanu ku ijana inama nkenguzamateka na nshingamateka ziba zatowe n'abanyagihugu zizoza zirabikurikirana hama zizora tuti ibyo by'ibi- by'ibiharuro turabye aho tuva ntibigikenewe kuko ampete mu bisanzwe kwari ugutorera umuti icyo kibazo ariko ndaco bimaze by'abahutu n'abatutsi kuko ufashe umutu n'umututsi w'injabwenge batwara neza ni sawa ufashe umuhutu n'umututsi ba- eh, ba- bigito naho nyene ni hahandi Ga- ga- Ntaco bimazeho ntaco bikungura nico gituma twe tuba twirumvye ko bizogera igihe bikavaho bwana ngendakumana mbere y'uko mpa abakunzi ba radiyo ijambo kugira ngo nabo bagire icyo bakubaza ah, iminsi mike mbere y'uko iyi tariki ya makumyabiri n'umunani mwibuka imyaka cumi n'itandatu amasezerano ya arusha ashinzwe ah, komisiyo y'igihugu ishinzwe gutegura ibiganiro mu burundi yavuze ko ah, mu byo abanyagihugu ba- ba- babagejejeho harimo yuko amasezerano ya arusha yasubirwamo hanyuma ibwiriza shingiro rikajya hejuru y'ayo masezerano mwabivugaho iki ibyo ngibyo
Eh, nibaza yuko abari muri uwo mugwi babesheye abanyagihugu niba bemera ibwirizwa nshingiro abo bari muri uwo mugwi mu ngingo yaryo y'indwi irasigura neza ingene abanyagihugu bashikiriza aho bahagaze ku kibazo icyo ari cyo cyose bisobanuye uku abanyagihugu kugira ba- ubwigenge bwabo ibyo bifuza babishikirize babishikiriza babajijwe muri rusange bose bakabazwa ego canke oya bisigura ko leta cyangwa inama nshingamateka barashobora gutegura umugambi bati uwo mugambi turakeneye ko abanyagihugu bagira bawuvuzeko murabubasigurira neza hama mukababaza ego canke oya ni ukuvuga ko mwebwe mwi- mwishyuye mwifu- mirongo itanu cyangwa abari munsi cyangwa abari hejuru mugahita muvuga ati wemewe cyangwa barawanza ni ukuvuga ko Icya icyo icyo kabiri.
icyo mwifuza ni uko referandumu iyo bayita referandumu mu gifaransa Eh.
ibyo nabyo uwo mugwi ntabyo wigeze ubwira
urakoze cyane bwana ah, ngendakumana reka dufate abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nzimana mwiriwe neza
mwe mwiriwe uri hehe
turi kandi y'impunzi ya nyarugusu muri tanzania nyarugusu murakomeye
turakomeye turi ngaha radiyo ijwi ry'amerika murayikurikirana neza ego cyane ikibazo cyawe
yewe icyo ngomba kuvuga kuri iki cyumviro cy'uyu munsi Mm, ndashaka kuvuga ko uyu munsi nk'aho twibuka i- umunsi aya masezerano yarusha asinywa mm, ntaho bitandukaniye no kwibuka uwapfuye kuko nka twebwe bamwe bamwe igihe ayo masezerano yasinywa twari mu makambi y'impunzi muri tanzaniya kandi n'uno munsi ukaba wongeye gushyika n'ubundi turi mu makambi y'impunzi bikabonekana yuko umenga n'aho bayasinye basa n'aho batashatse kuyakurikiza ibyo rero bamwe bamwe biratubabaza nzimana uranyumva
ego nyuma yo kuyasinya mwaratashe se hanyuma muza guhunga bwa kabiri
mwiza cyane twari twaratashe nagombaga kwibutsa nyakubahwa muri iyi makuru y'uko umunsi batangaza ku maradiyo y'uko ayo masezerano ahejeje gusinywa mu makambi y'impunzi abanyagihugu barishimye cyane baratamba baravuza ingoma kuko bari bazi yuko bagiye gusubira mu gihugu cyabo cy'amavukiro nani nabyo byakurikiye mu nyuma zaho twaratashe ariko uno munsi tukaba twongeye guhunga ubugira kabiri kabiri guma kuri telefoni nzimana bwana ngendakumana gerageza usubize ah, nzimana uri mu nkambi y'impunzi y'inyarugusu aravuga ngo ayo masezerano asinywa baratashe ariko nyuma yaho nanone bisanze basubiye mu buhunzi
Eh, nari nabivuze mu jambo ry'intangamarara yuko igihe ayo masezerano twayatera ku igikumu haba mu burundi haba mu karere haba mu makungu bose bariruhukije baranezerwa bati igihugu cy'u burundi kigiye kuba igihugu cy'akarorero muri demokarasi no mu gutorera umuti ibibazo ari nacyo gituma mbere ubona ubu abarundi basigaye bari basigaye batumwa ko mu makungu kuza gufasha kugarukana amahoro n'umutekano cyo kuwucungera mbere hakaba n'abanyapolitike bagenda mu bindi bihugu kugira basigure ingene twabigenjeje abantu bose bo bari banezerewe mugabo nk'uko abivuze ndamwumva kubera ko umuganga sende david dawushikiye ayo masezerano yaje utagombye kuyisunga waciye usubiza abarundi muri rya za njyana bahoramo nyene haca haba gusubira guhigana ubu rero kera twahigana mu by'abahutu n'abatutsi ubu duhigana mu bya politiki mbere n'ibyo by'abahutu n'abatutsi byagarutsemo nicyo gituma hari abaciye basubira guhunga ubu ugasanga hanze y'igihugu eh, bavuga yuko hari abantu barenga ibihumbi amajana atatu bariyo ni ukubera ibyo avuze amasezerano yarasinywe hanyuma akurikizwa igice gitoya gutyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu aho sende debede ishikiye ikayanka raba ibyo turimo turi mu bintu mu bihe bihambaye bigoye ibihe birimo ubwicanyi ibihe birimo abo bahunga ibihe inzego z'igihugu ziriko zirasambuka igisirikare igipolisi mu gi- igihe by'ubukene ntushobora kwiyumvira ubutunzi bw'i- bw'uburundi buri munsi ya zero umaze gushika munsi ya zero cyangwa uciwe ni wapfuye nyene urakoze bwana Ibintu ngenda birakomeye, ariko mugabo nta wo kuyibura kuko tubandanya tugwana kugira amasezerano asubire gusubizwa ijambo agira iteka bwana nzimana ikibazo cyawe cyaba gisubijwe ese nkubaje nk'akabazo ni iki wifuza mu gihugu cyawe kugira ngo ube wakongera gufata icyemezo cyo gusubira iwanyu
twebwe turasaba aba banyepolitike bari imbere yacu ari nabo basinye mu masezerano bagerageze nk'uko bari bitavye ibiganiro bikabashitsa kuri aya masezerano n'ubu basubire bahurire mu biganiro ni bamwe bose ni bene burundi bahurire mu biganiro bahuze kugira ngo turabe natwe yuko twokwiruhutsa tureke kwamana integera ku mutwe urakoze cyane nzimana aho ngaho mu nkambi y'impunzi nyarugusu mu gihugu cya tanzania
murakoze namwe reka dufate na renova renova mwiriwe neza renova muranyumva
yego turabumva muri hehe
bujumbura ikibazo cyawe
Eh, akabazo kanje ni gato nashaka kumva zomutumire none hamwe abarundi bokwicara bakabona yuko bikwiye yuko bashobora kuyahindura sivyo vyoba vyiza urakoze mu- na kare eh, na kare n'icatumye bayashinga mbona mengo gisa n'ikirero kirahava kubera bari bayashinze n'isunzu vy'amoko navyo mbona mengo ubu ntibifashe kubera n'abanyapolitiki bari bashatse guteranya ah, bari bashatse kugarukana ivy'amoko mbona mengo byabananiye kuko ubu baramaze kunywana basubiye kurara ikindi gikwiriye abarundi bose bakicara bakabiganira n'ivyo bavyiza urakoze renova mu kanya bwana ngendakumana aragusubiza reka dufate na davide davide mwiriwe neza mwiriwe neza uri hehe
ndi bujumbura ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye am- harimo n'intererano Mm,
Eh, burya amasezerano asubirizwa n'ayandi mm.
nibatubwire n'ukuri ayo bamaze kuyasubiriza ayo ariyo nyine ameze aho bayaganiriye aho ariho
urashaka kuvuga yahe ayo ngayo bashaka gusubiza amasezerano y'iyarusha Mm.
none uko byabereye iyarusha ibindi byambiye Mm.
maze na- nare wose icyo ariko barakora kugira ngo eh, yubahirizwe ayo yandi wi- u- u- ushaka kubaza aho yagiriwe ni ayaho uvuga
Ah, bashaka bashaka ko iyarusha bayaheba Eh, okay
Eh, imbere y'uko bayaheba rero nibagire mashasha twumve aho byaganiriwe abayagiyemwo abayemeje amakuru yahagarikiye batubwire aho byabereye kabisa nimba bitaraba naho babikore mugabo haba yasubirira yarusha urakoze cyane Ah, bwana ngendakumana asubiza icyo kibazo cya davide usubize n'icya renova wavuze ngo ah, ukubana ku- hagati y'amoko byagezweho ngo igihe kirageze ko ayo masezerano ah, ah, asimburwa n'ayandi
Eh, ibyo bavuze bose uko ari babiri mbanje kuvuga ko ndabyemeye kuko nibyo uwa mbere avuze ati none abantu bicaye bakaja hamwe bakaganira bakabona ko akeneye guhindurwa nibyo bashobora ko bayahindura nibyo niko biteganywa kugenda niko bitegekanijwe nta tegeko na rimwe nta bwirizwa na rimwe riba ku isi yose ridashobora guhinduka amabwirizwa yose arahinduka mugabo arafise ingene ahinduka ejo bundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi na kane hari mu kwezi kwa gatatu uwahoze uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi petero nkurunziza yasabye inama nshingamateka ko yomwemerera guhindura ibwirizwa nshingiro kugira asubire kwiteza ubwa gatatu inama nshingamateka yavuze iti oya ingingo zose zijyanye n'amasezerano y'iyarusha muzobanza gusubira kuyicara muya- mu- mu- mu- muya- muyasubiremo murabe ibyashyizwe mu ngiro ibitashyizwe mu ngiro ibikeneye guhindukwa ibyovamwo ibyosubirizwa niho bizoshoboka ko n'ibwirizwa shingiro rihinduka ibyo rero ntibiraba kandi byafashwe n'inama nshingamateka igifashwe n'inama nshingamateka kiba gifashwe n'abanyagihugu nta muntu n'umwe wundi nayo umukuru w'igihugu ashobora kugihindura Igi- nibyo turiko turasaba n'ubu tuti, reka tuje mu biganiro turabe niba ibyo twapfunditse ubu hageze ko bimwe bimwe tubihindura kuko uko nabisiguye ntaco bikuriraho byose nagomba nje nishyura n'iki cy'uwa kabiri uwa kabiri avuze ati none ko bagomba kuyakura azosubizwa n'ayaya ibyo nibyo nabyo nicyo mvuga n'abandi bose nibyo bavuga ati none nidukuraho ko amasezerano y'iyarusha yo tugendera kubu azosubirizwa n'iki mu ntangamarara wavuze uti uwo mugwi wavuze ko byifuza ko amasezerano y'iyarusha yosubirirwa n'ibwirizwa shingiro rikaja hejuru yayo ntibikunda ntibishoboka kuko ibwirizwa nshingiro ni agace gatonya k'amasezerano y'iyarusha ni ikigabane kiri mu cyo bita porotokoli ya kabiri ni shapitire imwe nayo igizwe n'amashapitire arenga atanu ikagizwe n'amaporotokoli atanu nyene uyu ubuvuga mwene uko aba ariko agomba kuzimanganya ibyo mu kigabane cya mbere cyerekana injyane twahitiyemwo ingene zaje n'ingene zaduteranije ingene twabayeho n'umuti wotorwa ibi byo gukumira n'iyo nyabwoko bigahera mbere aba agomba ko na wa mugwi ujejwe kuzotoza ukuri kuri kahisi kugira tukumenye uvaho kuko mu ibwirizwa shingiro nta na hamwe ibyo biri abagore ku kigabane cya kane kijyanye n'ingene twokubaka uburundi bwasambuwe n'intambara abantu bose basinzikajwe n'urugwimo baka bagasubizwa agateka bagasubizwa mu byabo igihugu kikaronka amafaranga kikisunura kigatera imbere abantu bakabana neza ibyo byose mu ibwirizwa shingiro nta bihari mu ibwirizwa shingiro hariyo gusa ingene abantu baja mu matora bakaronka ibibanza n'ingene igisirikare n'igipolisi byokubakwa nibyo biri mu ibwirizwa shingiro gusa hari hari hari hari ikirirwa abantu batumva neza ibwirizwa shingiro si iby'abahutu n'aba- bambaye amasezerano y'arusha ntahagaze ku by'abahutu n'abatutsi iby'abahutu n'abatutsi ni akantu gatonya cyane atari icyo kavuze k'ingene bogabangana ubutegetsi nabyo navuze yuko ibyo bizoba amasezerano y'arusha n'ibigabane bitanu ntahoza kubyitiranya rero n'iby'amoko ngasozera mvuga rero nti nitwicara tukumvikana ibishobora guhinduka bizohinduka duce twicara n'ikibazo cya kabiri tubone n'ibica bisubirira ayo masezerano y'iyarusha byahindutse hari abakunze kuvuga cyane ah, begamiye kuri leta iri ku butegetsi mu burundi ko iyo mwifuza ibiganiro nk'ibyabaye arusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri akenshi muba mushakisha imyanya mu buyobozi
Eh, nta myanya tuba dushaka kuko eh, iyo myanya twebwe tuvuga tuti nimwashaka tubanze dushinge itegeko yuko abari muri iyo myanya bayigumamwo niba ari igomba kuguma izingamitsa abarundi bagumemwo gushika ivyo biganiro aho bizoherera hakazotunganywa amatora neza ntazi imyanya mbe imyanya y'ibi inyo ihari ubu ubu wo kwifuza kuja muri iyi leta n'ibibazo bihari muri iki gihugu ubu. wo kwifuza kuja muri inama nshingamateka n'ibibazo bihari uba ugiye guca udufaranga gusa rero yo guca udufaranga gusa nibyo bizotuma abarundi tudatera intambwe tudatera imbere kandi twari twamaze kuba rurangiranwa mu makungu none ubu twabaye ibicibwa abantu bari ivomo nta bintu by'ibibanza abantu bariko bararondera ubu cewe ubwanjye hano kubwira yuko sendededede kuva igitsinda yatwonze kumva akazi kuva kera ndababwira nti banza mukore ndabi ingene mukora kuko jewe nari umukuru w'inama nshingamateka nshika- nsigaje akazi k'umukuru w'igihugu nako nako mwumva iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi tuganira ku myaka cumi n'itandatu ishize abarundi bashyize umukono ku masezerano y'amahoro ya arusha muri studio umutumirwa wacu ni leonce ngendakumana wungirije umuyobozi w'ishyaka sawanya frodebu akaba yaragize uruhare rukomeye cyane mu gutegura ayo masezerano ndetse akanayashyiraho umukono kuri telefoni turi kumwe kandi na eric mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
bondi bubanza muri komine mpanga ikibazo cyawe
afite nta kibazo mfite nashaka gutanga intererano mu magambo make cyane
ikintu nashaka kuvuga ku masezerano y'arusha wisanzishije n'iki gihe gishya cyane nyakubahwa rero wese ibyo ariko aravuga ndabishima cyane kuko nk'umurundi w'ukuri azi aho yavuye azi n'uburundi arimwo arave akamaro amasezerano y'arusha yagiriye uburundi n'abarundi ni ukuri nta n'umwe wese ashigikira ko amasezerano y'arusha yo kugwaho amahoro byumvise mu biganiro nk'ujya mu guhashizeho mu gihugu ngo nimwandishe abarundi bagenda bashyikiza amaraporo y'uko ngo abarundi bashyigikiye yuko amasezerano y'arusha yofutwa ni ukuri bijya biganiro nabyo umuhanda byitaba turashimira ko atokorwa ko na buke buke ariko ikintangaza ni uko ibiganiro by'iwacu byo kwamamaza yuko amasezerano yacu afutwa bakigira n'umunsi n'umwe babishyiramo bakigira n'umunsi n'umwe bavuga batari abantu bavuga bati amasezerano yacu yoshigikirwa kugira ngo abarundi babandanye barema ni ukuri n'abari mu butegetsi bariko barabiraba kuva ashyirirwaho amasezerano yarusha yaratumye abarundi batekana yaratumye abarundi bagomba kunywana mugo urabona ariko bisubira itoto bama bumvise ko bagomba gushika no kugira izo nshingiro aho bagomba gufata n'ibirego by'umukuru w'igihugu rero nk'umujene ibyo bintu umuntu yabishigira gute reka igihugu kiba kibaye itongo ryiwe canke yowe twagatwarira neza aba bose hanyuma hageze ko atanga kugira haze ibindi byiyumviro bishasha agatanga Ura-
mutamarehose akomere vrema nabo bari kumwe uru ni urugamba rutoroshe ni urugamba rukomeye kandi urugamba tweza kurwana kugira ngo amazina yarusha ashirikwe hama nimba hariho ibyo bashobora guhindura abihindure mugabo bose babihurije ko apana yuko haza akamwe kamwe ngo amaze- amasezerano yarusha tuyakuremo ibi canke biriya nicyo najya ntereye murakoze urakoze cyane eric reka dufate na leo leo mwiriwe neza
ye digwema U- uri hehe
ndi makamba muri komine ya kayogoro ikibazo cyawe
oke ndabashimiye kwa kwa kino kiganiro nongere nteza abarundi ku imyaka cumi n'itandatu turiko tu- turangike amasezerano y'arusha ariyo yaduhaye n'amahoro n'ubwo muri bibiri na cumi na gatanu mu mwaka tu- twaciye dusubira kwinjira mu magume ku bu- ku buryarya canke ku bukunzi bw'inda bw'abantu bamwe bamwe babona yuko bohava bayasambura yo ku gitekerezo navuga nti amasezerano yarusha yarakwiye kuba nk'igiti kiturirwa ntakorwako kuko amasezerano yarusha n'aya mahoro dufise twari dufise abavuga ngo nayo dufise n'umunsi twari dufise izi- iyi- iyi migumuko canke iyi- iyerekano canke abagombye gutembagazanya amasezerano ngo tubi- eh, imbere y'uko tubijyamo be nashaka gusaba umusamare wose nk'umutumire mwaduzaniye je ndamukunda cyane kuko n'umuntu afise politike yubaka amubwira ati komera ku ibanga amasezerano yarusha no abiye kuza kuyasambura bamenye yuko bariko bagomba basambura igihugu c'uburundi jewe nk'ugwaruka ndabizi narutse vuba ariko amasezerano yarusha naragizi bako ndayasoma narabonye kandi n'intambara zahaciye mm, zimwe zimwe narazisomye izindi ndinda- ndiko ndazibona rero nsaba abarundi ahantu twese aho tuga ahantu hose baherereye barabone yuko amasezerano yarusha ari igisubirirwa atawe yahira ngo ayakoreko ibyo gukora byose ubwo amasezerano yarusha bavuze bati ntihagire umuntu akora ko ngo arayasambuye Ura- ariko mbere nashaka ngire ko saba leta nashaka sabe leta yuko mwabijya byigwa byo gukundisha igihugu twebwe urwaruka buduha ajya amasezerano yarusha ibwirizwa shingiro kandi n'andi masezerano agenga uburundi yaba n'ay'ubumwe akaba ariyo batwigisha batubwira bati iyo ngaya amasezerano yatumye uburundi bwitwa uburundi yatumye abarundi dusubiza hamwe tunywana kandi karamuka atari yaraba na yindi iyo ndasabye ntihagire umurundi n'umwe ni ukwigira ashyigikira umuntu n'umwe azogomba gutambura amasezerano yarusha urakoze urakoze leo reka dufate na ernest hanyuma me ngenda kumana ijambo agira icyo avuga ernest mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
Eh, ndi umunyarwanda nkaba ndi mu gihugu cya kampala nkaba muroreye mu mujyi wa kampala muri uganda murakomeye kampala muratwumva namwe
kampala eh, mbakurikirana kuri facebook Eh, niho mba nibereye cyane.
iki- ikibazo cyawe
mbo ngewe icyo nakongeraho Mm.
turabona hagati y'imyaka cumi n'itandatu n'imyaka myinshi Mm.
Eh, mu burundi nta mahoro yahabaye imyaka cumi n'itandatu irarangiye Mm.
ndakeka n'umwanya bafashe wo kujya muri arusha bagiye gushinya ama- kugira ngo amahoro aboneke Mm.
ndabona nta cyagezweho kugira ngo umutekano ugaruke njyewe icyo nasaba Mm.
nasaba akanama ka oni Mm.
kakuriye nk'ibihugu bya afurika umugabane w'uburayi n'ahandi Mm.
nta bihano bajya bafatira nk'ibihugu biba bya- byagiye kugirana amasezerano kugira ngo bi- bigarure ama- amahoro mu gihugu cyabo byaba nta gikorwe Mm.
ntibumvikane ahubwo bagahorana mu ntambara ndumva oni nayo yajya ibafatira nk'i- nk'ingamba kugira ngo babahane nabo ubwabo urakoze ernest eh, i kampala mu gihugu cya uganda bwana ngendakumana eric na leo barasa nkaho ah, muhuje ibitekerezo
yego nta n'ikintu mbona ni ukongera ko kuko uwa mbere yavuze ati uyu mugwi uraza ukatwumviriza mugabo abavuga yuko amasezerano y'iyarusha atuhungabanywa ntibigera babishyikiriza kandi nibyo nanjye narabyumvise ariko nabo barundi burya bafise ibyo babatumye ati genda mwumvishe abanyagihugu bakenya bo muzohura nabo ibi muce mugaruka muvuge ko ari iby'abanyagihugu mugabo nababwiye neza ntushobora kwitirira ikintu abanyagihugu mu gihe utagize referandumu cyangwa ukabicisha mu nama nshingamateka nabyo iby'uwo mugwi ntabyo wakoze kandi si uburenganzira bwawo si ububasha bwawo iyo upfa umuvuga uti hari abantu twahuye turaganira bafite ibyiyumviro bimeze uko ntibavuge ku izina ry'abanyagihugu kuko bijya barabarenganije cyane barabarengeye akarindwi urumva rero abo tubivuga cyo kimwe Eh, unyi nawe yavuze ati ntihagire abantu bohirahira ngo barihunga ba- bahunganye ayo masezerano y'ubwigashingiro ahubwo babitwigishe tubyumve neza ibirimwo tubyunganire bitwubake gushika natwe tuba igihugu cubashwe igihugu c'iteka n'iteka nivyo jewe ndavyemera ijana ku ijana ndanabashimiye Eh, uyu uvuga ati inyuma y'imyaka cumi n'itandatu nta mahoro ari amahoro ariko aboneka buhoro iyo hataza kuba eh, uku kugomba kuzimanganya amasezerano y'arusha eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane bigaca bituma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu haba eh, ingorane z'imyiyerekano hakaba ibibazo bitari bike ibyo by'ubwicanyi abantu bagahunga noneho abantu basuye no gufata ibigwanisho hari ibigwanisho biswe n'imbonerakure hari ibigwanisho biri kubiswa n'abandi numva imigwi ivuga za forebu za rede tabara Eh, ni ibibazo byinshi dufise ariko bigarukanya no kutubahiriza amasezerano y'iyarusha ibi by'ibihano rero nibaza yuko nitubandanya muri iyi nzira aba bami badushigikiye bazuba batangura kudufatira ibihano mbere bamwe batanguye mwarumvise aho mwishyiramo igihugu bya buraya badufatiye ibihano bidasanzwe byo guhagarika amafaranga yo kwiteza imbere ari nacyo gituma amashuri y'uyu mwaka azoba ingorane hazoja mu ibarabara abanyeshuri benshi n'abasigaye bakaba ariko bavuga ngo ngo ababyeyi bazokwikora mu mifuko baguramo amamashini bagure ibikoresho nabyo ababyeyi ingene bakenya nabyo bazoshobora Ah, ibyo ni inkurikizi mbi ya mbere yabonetse yabaye ku- ubukene kubura akazi amashuri akamera nabi hambavu y'umutekano mu kindi ko ndabona urakoze Rero ibihano byaratangiye gufatwa burya n'ibindi bizofatwa ko narumvise natangiye kuvuga ngo barunike abapolisi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani ibyo ntibabangane babyaha uzumva ishami mpuzamakungu rigiye muri bya bigwane by'indwi bavuga ati turafashe ingingo ije mu ngiro tutangiye kuvu- kubaza uburundi murumva ko ibyo bintu byose twimirije ari bimeze nk'ibihano ari bibi urakoze bwana kumana reka dufate n'abandi bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika tori mwiriwe neza
Mwiriwe.
uri hehe
Eh, ndi mu karere k'ibiyaga binini ikibazo cyawe
yego akameze nagomba ndamutumaje umutumire kuko mu myaka ya cumi n'itandatu yakoreye amasezerano abaye abarundi benshi bari babiruhukije menyamenya umukuru w'igihugu ariho ubu amasezerano ye yarushi yatanguye kumuha intebe eh, yaba- nyakubahwa y'abashikiranganji hamumaje kwibutsa ibyo biganiro by'iyarusha byabaye hariho n'ibivuga iti nta kuganira n'abateroriste genosidere nta kuganira n'abantu barishije amaziranuka abantu ntawoganira n'abantu bishe abantu ariko eh, nk'uko mwatangujeho ijambo ry'umuhuza mandela yarerekanye yuko eh, kujya mu biganiro ari muri bimwe eh, byotuma eh, kazoza ku burundi kazoheza kakamera neza hariho ibintu bikomeye yonsi yashikirije avuga ati eh, umuhutu mubi n'umututsi mubi ati ibyo bakora biba ari bimwe kandi byitwa bimwe yama n'umututsi mwiza eh, yakoze byiza n'umuhutu mwiza agako- n'umuhutu agakora byiza eh, mu iterambere ry'abanyagihugu ariko akabazo nagomba hanini kubaza rehonsi yavuze ati eh, amasezerano naho yohindurwa mbega ahindurwa gute ni ukwicarana eh, ndi mu masezerano abona hariho ibyohindurwa hindurwa ibihe cyangwa hokongegwamo ibihe ibyo kugamo ibihe ikindi kibazo nacyo eh, nicyo ki- cy'ubugihe aravuga eh, iyo kirafata ibigwanisho yavuze imbonerakure yavuze imigwi ya forebu na redi Eh, mbega ubu muri kino gihe ko twabonye n'ayo masezerano ah, yashyizeho ari uko bamwe bafashe ibigwanisho muri kino gihe hamwe leta yobandanya idadaza kujya mu biganiro mubona inzira yo gufata ibigwanisho umuntu iyo yihamagarira abantu benshi iyo yihamagarira abarundi bose bagafata ibigwanisho tukiku- eh, bakikura ko kumbure eh, iyi leta itagomba kumva iby'amasezerano niyo yarusha urakoze ikibazo nicyo eh, nagomba ku- kumubaza Eh, ikindi kibazo nacyo eh, ni ikijyanye eh, n'ibi- n'iyi raporo yarabisohowe n'ujya mu by'ibyo biganiro hagati mu gihugu Eh, je mvuga yuko kijya ki- cegeranya atari cyo kuko ari abanyagihugu benshi bari bakeneye kubazwa batabajijwe Eh, nk'uko rero yose yabivuze hanini yashyigikiye ibintu ariko aravuga yuko eh, ari ibyiyumviro byabo n'akazi ba- ba- bahuye hano bavuga yuko bifuza yuko amasezerano yarusha guhindurwa murakoze urakoze cyane tori ah, bwana ngendakumana gerageza mu magambo make cyane kuko hari abantu benshi bari kuri telefoni bifuza kugira icyo bakubaza ariko gusa twirinde kuba twagira icyo tuvuga ku guhamagarira abantu gufata ibirwanisho kuko uru ntabwo ari rwo rubuga murakoze
Eh, abajije ingene eh, inzira abantu bose mubwira bahindura amasezerano y'iyarusha inzira ni zibiri inzira ya mbere ni kuyahindurira mu nama nshingamateka ibihinduka bikemezwa n'ibice icyenda ku icumi by'abashingamateka ibice icyenda ku icumi by'abashingamateka inzira ya kabiri ni uko abanyapolitike baganiriye eh, n'abandi banyapolitike babonetse mu nyuma bicarana bakaraba bati ibi i- aho tugeze ubu ntibigifise eh, ikibanza ntacyo bikidufashije cyangwa ikindi cyari cyaragiyemwo reka tugishyiremo ni ukuvuga mu nzira y'inama nshingamateka cyangwa mu nzira y'ibiganiro ubu rero icyo twibaza kubera inzego zihari ari inzego zitemewe n'ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha bitegerezwa guca mu biganiro nibyo turi ko turasaba rero bamwe mwavuga ngo turi ko tuvuga ngo abantu baganira imyanya ariko umuntu yoza kuganira iby'imyanya n'ibibazo bihari by'umurengera mu gihugu atabanje kuraba ibibazo ni nacyo gituma natangaye kubona umuntu w'umusenyeri arongoye uwo mugwi agenda akavuga ngo twavuganye n'abanyagihugu akagaruka atanga raporo icegeranya avuga ati bavuze yuko amasezerano y'iyarusha n'ubwiza shingiro byohindurwa ku buryo umukuru w'igihugu yatorwa ubuzima bwiwe bwose aguma atwara cyangwa ngo abahoze barongoye igihugu bakurwe mu na- mu nama ngenguzamateka ukumva neza yuko yari kubaka kuvuga ibyo bintu ko ari ibyo biraje ishinga abanyagihugu aho kuvuga ati abanyagihugu twaganiriye barambwiye iby'intambara bashaka ko yohagarara uku barambwiye iby'abantu bantu bahunze bashaka ko bohunguka uku bagasubira kubana neza bakubaka igihugu bakavugana ibi by'itunga rike ibi by'ubushomeri ibi by'amashuri atami ariko akaza akavuga ibi ni ukuri eh, ndibaza yuko batarabije abanyagihugu kuko ibibazo abanyagihugu bari kuvuga ku bibazo bihari ingene byotora umuti hama tukubaka igihugu neza ibiro byo guhamagarira abantu kujya mu ntambara ntabyo jewe noshigikira kuko no igihe twagenda yarusha izi ntambara zariyo twagiye tuvuga tuti naho hari intambara intambara nta mu- nta muti izana nta muti zizana zizana amarira n'amaganya abantu barapfa bakangara ibintu bigaturirwa bigasambura urinze guca muri mwene izo nzira nawe biba byananiranye ni uko uherukira wasambuye igihugu wateranije abanyagihugu itunga ry'igihugu ryatabagaye uruhira gusubira mu biganiro ukajya mu matora kuko iworindira ko igihugu itabagara nicyo ndiko ndasaba abari ku butegetsi ubu bihagiye bakajya ku nguvu bumve ko batorindira ko abantu basubira gushavura kuruha ngo bafate ibigwanisho kuko jewe abantu ngize mwese numviriza abenshi bavuga ati ko kuganira binaniranye nimurabe ingene mwoshigikira aba- ariko barafata ibigwanisho twe tukababwira tuti iyo nta nzira irimo ariko imera n'inderuka nanjye ndabibwira ubutegetsi ni- nimwabandanya mushyira imbere inzira y'ibiganiro y- y- y- y'inama yo gukoresha inguvu aba- aba- abarimu bariko basaba ibi byo bemerewe n'amategeko abaganga basaba ibyo bemerewe n'amategeko abacamanza basaba ibyo bemerewe n'amategeko abanyeshuri mugaca murekamo abapolisi kubakubita kubasukamo amagaza abanyamigambwe mugaca mureka abantu kubarasa abantu bazaba bibaza ko mwene izo arizo nzira zo gutora umuti turiko dusaba rero abiganiro izi nzira tuzifute tuzifunge zo gucisha mu nguvu zihagarare ndetse zisubire kuba abantu baganira kandi ibiganiro nabivuze ejo bundi reka ndabisubire nta kwezi byobara kuko abavuga ngo yarusha ntidukeneye gusubira kuganira ngo twaganiye yarusha ni ibintu bike cyane byo kuganira twoganira ingana amasezerano yarusha n'ibwirwa shingiro byosubira ku- ku- kuronga ikibanza cyabyo hama tugaca turaba ingene ibi by'intambara zihari byohagarara ibi by'igisirikare kiriko kirasamburwa n'igipolisi bigasubira bikubakwa neza nk'uko twabisezeranye yarusha ntituzure kumva yuko abasirikare bariko biruka biruka bagenda n'ibigwanisho mu gihugu cyangwa inyuma y'igihugu ntidusubire kumva yuko eh, hari abantu bariko bagomba gufata ibigwanisho ngo bagomba bikingire cyangwa ngo bagomba barabe ingene kubahiriza amasezerano y'iyarusha ibyo ntidusubire kubyumva urakoze bwana kumana ngendakumana y'intambara kuko izana ingorane gusumba Eh, bwana ngendakumana dufite abandi bantu kuri telefoni diyodone mwiriwe neza kandi mutwihanganire kuba ah, t- byabafasha akanya kanini ku- kuguma kuri telefoni mwiriwe neza ikibazo cyawe
ikibazo nawe mfite cyangwa igitekerezo Mm.
urabona hashize imyaka itari mike ayo masezerano asinywe Mm.
ndakeka ko uko byagenze aho yagenze neza n'aho atagenze neza
Mm.
bagira mu barizo nyine abo batumirwa ntahagenze neza twakomeza tuka- nta icyo ntacyo twakosora ariko nanone ahagenze nabi twareba ukuntu twakora ibintu bi- amasezerano akajya mu ngiro bikajya mu bikorwa ese ni iki kibura ngo amasezerano amere neza ni iki cyakongerwa kugira ngo ibintu by'intambara bihagarare maze hatere indi ntambwe
urakoze diyodone reka dufate na daniel daniel mwiriwe neza
Iriwe uri hehe
jewe ndi ahantu muri Tanzania induta
Ikiba- ikibazo cyawe uri mu nkambi y'impunzi ya nduta ego ikibazo cyawe
ndaguma manje mu ndamukirizi wa mutama barakumva
amahoro mutama rehose ikibazo cy'iwanjye ndagomba kubaza ndagomba no guterera Mm, mu magambo make cyane Eh, jewe ikibazo cy'u- cyo mu burundi ikibazo mbona umenya kitazohava gituma turonka amahoro ariko abatwara niba- nibakwikebuka bonyene bakabona igihugu ko ari icy'iwabo bonyene bazobona yuko ibyo bariko barakora ko ari vyiza Muga- mu gihe batikosoye babona yuko ariko baratwarira bene igihugu n'abana biwabo bazokwibaruka ntabwo igihugu cy'iwacu cyo kugira kironka amahoro ibyo rero kuguma barondera guhindura amabwiriza shingiro kugira ngo bagume batwara si yo nyungu ariko no kuraba akazoza k'igihugu ati nyuma y'igihugu abazoza imbere bazogitwara gute nibahindura iby'iryo shingiro ku nyungu z'iwabo kugira ngo bashike ku ntumbero y'iwabo nta kintu cyiza bazoba bariko barakorera nibarabe inyungu z'igihugu ku buryo n'uzotwara azovuga ati je naho ntwaye ntwaye ku nsemo nziza kugira ngo igihugu kironke amahoro n'umutekano kugira ngo izi ngorane dufise turabe ukuntu twozikira urakoze cyane daniel aho ngaho induta mu nkambi y'impuzi bwana ngendakumana wasubiza mu magambo make utwo tubazo tubiri hanyuma wenda nakubaze iby'ibiganiro bihuza abarundi biyobowe n'umuhuza benjamin mukapa ko bisa nk'aho byahagaze ibibazo biri hehe
murakoze kandi kunyongera ijambo ngira ngo nta byinshi nabivuga kuko ubudiyodone yavuze ati aho byagenze neza muhafate aho byagenze nabi muhakosore nicyo cyifuzo cy'iwacu tuvuga tuti aya masezerano y'iyarusha arafise utunenge nta bintu byanditswe n'abantu byobura utunenge ariko tukavuga tuti kugira rikosorwe ni mpaka abantu babirabire hamwe kubera akamaro yagize aho byagenze neza rero ni cyane cyane kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri gushyira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu aho twashoboye gutegura ibwirizwa nshingiro tugatanguza umugambi wo gushinga igisirikare n'igipolisi bitandukanye n'igisirikare n'igipolisi byahora ku ndwara z'umugambi umwe iporona aho abahutu n'abatutsi bagiye hamwe kandi hisunzwe n'ibitigiri twari twumvikanye bakabana muri izo nzego hama tugategura rero n'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bigatuma amakunga atwizera nari nabivuze no gusubiramo akanaduhebera amafaranga yose twari tuyaheranye kugira twikenure aho mbere batugize igihugu cy'akarorero mu bihugu byo muri aka karere k'ibiyaga binini bumva indwara ya demokarasi bashobora gutorera umuti ibibazo bidaciye mu ntambara ariko nabivuze umuganga sende de degombye kuvuga ati ayo masezerano tuyemera turafite amasezerano twasezeranye n'abanyagihugu mugabo kugeza n'ubu atarajya habona ni nshambi cya wa wundi yavuga ati erega hoboneka ayandi ayasubirira nk'ubu twereka bati ayo masezerano twebwe tukirwanda twasezeranye n'abanyagihugu ni aya tugaca tuyagereranya n'amasezerano y'iyarusha tubiraba tukabyemera n'ahandi nuvuga nti nta na hamwe twavuga ko yagenze nabi aho yitwa ko yagenze nabi naho wumva abo bari ku butegetsi bagombye kuyahindura bikanga hama bigaca bikwega induru mu gihugu n'ahandi ho amasezerano y'iyarusha nta na hamwe yigera akwega induru ko n'amasezerano yo kurondera amahoro hanyuma uyu nawe ati uyu nawe wa kabiri aravuga ati abatwara nibabandanya batwara batisunze neza abanyagihugu nta mahoro azoboneka ibyo nibyo ndabyemera hama namwe muti none ko hari ibiganiro byagomba gahuze hariho n'abahuza museveni mukapa bari ngaho barindiriye kugira murabe ingene izo njyane murimo zohagarara namwe mugasubira ku nzira ya demokarasi mugasubira kubana neza mugasubira kuri amasezerano bihagaze gute bihagaze yuko aba bari ku butegetsi ubu batigeze bemera amasezerano y'iyarusha ntibashaka yuko ayo masezerano y'iyarusha yogaruka mwarumvise na wa musenyeri ejo bundi ko yavuze ati abanyagihugu bibaza bavuga yuko ayo masezerano yovaho ariko nerekanye yuko ati abanyagihugu babajijwe kuko inzira zemewe n'ibwirizwa nshingiro nta n'imwe uwo mugwi waciyemo ntugende yo kubeshyira abanyagihugu ubagereka ko amabuye batavuze aya masezerano y'iyarusha ntazoza tuzoyakosora tuyanagure nibyaba ngombwa n'ibwirizwa nshingiro rikosorwe rinagurwe ariko niyazobandanya kuko simbona ikindi cyasubira ubu ni amasezerano ashyigikiwe n'abarundi ni amasezerano ashyigikiwe n'akarere ni amasezerano ashyigikwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu yose aba ku isi none buza kuyahora iki kandi hari imigambi myinshi muri yo itararangurwa nk'umugambi wo gutoza ukuri kuri kaze nturarangurwa umugambi wo kubaka igihugu nturarangurwa umugambi wo kubaka igisirikare n'igipolisi uko abarundi babyipfuza nturarangurwa umugambi w'intwaro ya demokarasi murabona aho tugeze nturarangurwa ubu dusigaye tubona umugambi SNDD abatwara igihugu n'abasirikare gusa abatwara umugambi SNDD n'abasirikare gusa none wumva ibasezera twoyahebereye iyi mwumva ni radiyo iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi tuganira ku myaka cumi n'itandatu ishize abarundi bashize umukono ku masezerano ya arusha Ah, muri studio turi kumwe na bwana leonce ngendakumana wungirije i- umuyobozi w'ishyaka sawanya frodebu wagize uruhare mu gutegura ayo masezerano ya arusha ndetse akanayashyiraho umukono reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika eme mwiriwe neza emi muri hehe
ndi kigali ikibazo cyawe
Eh, ikibazo cyanjye na- nahoze numva bimwe bagiye babisubiza ibyo nari mfite Mm, ariko mfite igitekerezo ntanga eh, kijyanye n'ayo masezerano mu magambo make cyane
ni make cyane kuko n'amasaha ya- ya- yaducitse Eh, nagira ngo mubaze ayo masezerano ntabwo ya- yakurwaho nk'uko bamwe barimo babyifuza nk'uko nakomeje kujya numva ngo akurweho ahubwo yagakwiye ku- gusubirwamo ah, ibitagenda biga- bi- bi- bigakosorwa n'ibyo nk'uko bahoze babivuga bagenzi banjye hakagira n'ibyo bongeramo
urakoze cyane emi Ah, reka dufate na charles charles mwiriwe neza
mahoro E, uri hehe
ni uganda ikibazo cyawe
ni mahoro neza yego
ntabwo mbashyikirize ku kijyanye n'amasezerano ya arusha navuze nti yuko ataki- atayaba atakibaho Mm,
nabivuze kubera ko turavye kungene hari abashingantahe n'abapasoni yarusha igihe amasezerano yabaho bakumvikana ibintu vyinshi muga kugeza aya maginga n'amasaha tukabona ko hari abantu batakiyakurikiza ni kuvuga yuko amasezerano ahubwo akwiye gusubirwamo kabisa neza kuko ntabwo bavuga yuko yoba kihari mu gihe wa hari impunzi nyinshi zahunze igihugu zataye igihugu zikaba ziri mu mahanga hirya no hino hanyuma hakaba hari amasezerano ngo yoba yara- yarapfundikiwe yarusha hakaba hariho abantu bataki- batakiyagira batakiyakurikiza
ur- urakoze charles reka dufate na fabrice mwiriwe neza
Mahoro cyane uri hehe
ndi mu kirundo ikibazo cyawe
yego nashaka kubaza umutumire Mm,
agitangura yavuze yuko amasezerano y'iyarusha bagomba kuyaha agaciro kanini bakayakomeza mu burundi ariko nageze gusoma ibwirizwa nshingiro usanga ikintu cya mbere gitangura bavuga ngo "Twi- twisunze amasezerano y'iyarusha mu gifaransa bavuga ati grira constitution darusha mubabarire gato rero nkashaka ku- kubaza none ko ibwirizwa shingiro ryaje riva mu masezerano y'iyarusha kabi kimwe twoguma duha du- eh, duharura ku masezerano y'iyarusha cyane gusumba ibwirizwa shingiro ryatewe n'abashingamateka ni ikihe gikuru hagati y'ibwirizwa shingiro na- n'amasezerano y'iyarusha ngaha mu burundi muri iki gihe tugezemo murakoze cyane icyo kibazo cyenda ku mafazi mutumire urakoze cyane bwana ngendakumana
Eh, ikibazo cyo namubwira nti wowe ubyaye umwana naho yoba umukuru w'igihugu burya ntabagusumba ubwa kabiri nomusigurira igituma amasezerano yarusha asumba ibwirirwa shingiro nasiguye neza yuko amasezerano y'iyarusha arimo ibigabane byinshi harimo ibigabane bin- bine ikigabane kijyanye n'inkomoko y'izi njyane twagiyemo ikigabane kijyanye n'intwaro ya demokarasi intwaro ibereye gutwara neza ikigabane kijyanye n'ingene igisirikare n'igipolisi byotunganywa ikigabane kijyanye n'ingene iki gihugu cy'u Burundi twogisa niba cyasambuwe n'in- n'intambara kikaba igihugu nk'ibindi bihugu hakaba mbere n'ikindi kigabane cya nyuma cyerekeye ibyo twokwisunga icyo bita garanti mu gifaransa kugira ngo ibyo bishoboke rero mu ibwirizwa shingiro twakuyemo ibijyanye n'ingeze twotunganya ibi by'intwaro iby'amatora ibi by'igisirikare nibyo biri mu ibwirizwa shingiro byonyine ni agace gatoya ibyo bijyanye n'inkomoko y'injyane birimo na wa mugwi uzotoza ukuri kuri kahise nta birimo mu ibwirizwa shingiro none mugomba tubihebe ibijyanye n'ingene dusarura igihugu tukarwanya ubushomeri igihugu kikubakwa kigatunga kikaba igihugu cy'iteka n'itekane biri mu kigabane cya kane icyo ndikiri mu ibwirizwa shingiro ibyo ndi dushobora kubiheba ngo ni uko ngo twagize mu ibwirizwa shingiro ingene abantu bogenda eh, bakitoza bakaronka ibiti kanatsinda munabitoza bakaronka ibiti ibiti bikabatuma biba amafaranga gusa bagira itunga ry'umurengera atacomera abanyagihugu icomarira abanyagihugu ni ibyo biri mu kigabane cya mbere n'icyo kigabane cya kane ibyo nabyo ntidushobora kubivuga ngo ni uko bitari mu ibwirizwa shingiro nkamubwira rero yuko atari uko umubyeyi yakubyaye uronse amafaranga cyangwa amashuri ugatanga utuvuga ngo uramusumba
urakoze cyane ah, reka dufate na dominique mwiriwe neza dominique uranyumva Yiriwe. Yego ndabumva.
ikibazo cyawe uri he dominique
Jewe ndi muri Ruyigi.
ikibazo
Yego je nagoma amatereonse. Ko bama misi yose bagomba ko bama baronka ibiti biciye mu ma- mu biganiro. None nta kuntu nabo bokwiyoruganiza nko mu matora ya 2020 nabo bakazokwiyamamaza bakaraba ko botera intambwe
urakoze cyane ah, bwana dominique Ah, Laurence Ngendakumana iki kibazo cya Dominique gikunzwe gusubirwamo n'abandi bantu benshi cyane cyane bari mu ishyaka riri ku butegetsi bavuga ko impamvu mutinya kujya mu matora ni uko mutagira abayoboke
Eh, ibyo nta ngorane eh, nta ngorane kuko abaja mu matora bose ntibategerezwa gutsinda iyo amatora ateguwe agatunganywa neza nta kibazo nagomba ndamubaze aba mu ruyigi eh, uko bimeze ubu ubona hari abantu bo- botinyuka bakaja mu matora ubu ubu mu gihugu cy'u Burundi ntibambwira umugambi witeka witwa umugambwe uhari kuko kugira witwa umugambwe witeka ushobora no kuja muri ivyo vy'amatora utegerezwa kuba ushobora kuja mu mu gihugu ugatembera ugahura n'abanywanyi ukabigisha imigambi yawe ukabereka ivyotuma bava aho turi tugatera iyindi ntambwe ubu ntibishoboka twebwe duherera kugira ikoraniro kaminuza twabajije abanywanyi bacu ko bahora bagira inama z'inzego batubwiye bati ubu bajya bashinze ku mutumba bajya bivuga mirongo itatu bajejwe umutekano bakoranye n'imbonerakure bakoranye n'abajeje intwaro batubwira ati ayo manama muri ko murategura nayo kugomba kugarukana imigumuko ayo manama muri ko murategura nayo kugomba ngo gucira inzira abitwaje ibigwanisha bati mukorana na senaredi M- mu gihe atabishobora kuja gu- mu gihugu hagati ngo akoreshe inama ayo matora ariko aravuga yotegurirwa he agatunganyirizwa he ibi nabyo byo kuvuga ngo ni ukurondera imyanya biciye eh, mu biganiro namaze kucishura navuze nti baraza tubanze twumvikane ko iyo myanya yabo bayigumye uko ariko tuganire ingene ibibazo by'ubwicanyi byohagarara ingene abantu bahunze buhunguka ingene iki gisirikare n'igipolisi ko birasamburwa byosubira kubakwa hisunzwe ibwirizwa nshingiro ingene twosubira kugiranira imigenderanire myiza n'ibihugu bibanyi cyangwa ibihugu bya kure ingene ifaranga ry'igihugu ryosubira ku- kugira agaciro itunga ry'igihugu rikisununura ibyo tubihejeje tugaca tuza tukumvikana ingene twoto- twotegura amatora ibyo bibanza byabo byose bakabigumamo ibyo tuba twarabyemeye nta kibazo twari dufise kuri ibyo bwana natwe twifuza kuza mu matora Bwana Leonce Ngendakumana nagira ngo ngushimire ariko mbere yuko dutandukana mu masegonda mirongo itatu muri uyu munsi mwibuka imyaka cumi n'itandatu ubutumwa ku barundi mu masegonda mirongo itatu gusa
ubutumwa ku barundi ni uko bokumva yuko amasezerano ye yarusha yadukuye habi kandi yatumye dusubiza hamwe tugasabikanya ubutegetsi tugasabikanya eh, amabanga yose y'igihugu kandi amakungu akatwemera ubu n'abafise ayo masezerano yose n'abafise ingorane twicare umuhuza dufashe tu- tukosore aho twokosora hama dusubire kubaka uburundi nk'uko twabisezeranye muri ayo masezerano Bwana Leonce Ngendakumana umuyobozi wungirije w'ishyaka Sahwanya Fred Bunda agira ngo ngushimire cyane akanya wahaye radiyo ijwi rya Amerika muri iki kiganiro muri Isanga
na namwe murakoze cyane kuba mwampaye aka kanya ngo tuvugane n'abandi barundi nkanje nshimire namwe mwese mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alimas karara wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika
usa neza uko zona yokweteke ndagukeza turakwiteka urufasoni n'ubwitonzi bwawe ukaba umeze nk'abarundikazi kirezi ntugasimbwe n'umutima duwanduwamwe ikindi kirezi cyo kurata buri munsi ikindi singusiga turajaniwe jumbura na kigali hariya imvura inkazi karisha zo kujyana zo kujyana we zo kujyana hariya iwacu imirimo ireze zo kujyana zo kujyana zo kujyana wakira amata akira amazuba akira urukundo rudasanzwe uwahawe n'imana yiyitumuye inka kibyimbya byimbya imba imana yaramuhaye akayimanutsa biramusa tuyengayengaho usirimu